Kopheettaan dabarraa miseensota hawaasa Oromoo abbootii amantii dabalee Yuunaayitid Isteetii fi Kanaadaa dhufan sanbatii xiqqaa dabre Ameerikaa kutaa Meerilaanditti walitti dhufaniitiin rakkoo Oromiyaan keessa jirtu reer mormii Oromiyaa eessa baheetiin eessa deemuutti akka jiru maal akka argamsiisa rakkoolee irra gahee fi jedhaniitiin maaltu taane jedhanii waan gargaaran irratti mari'atan. Marii sanaan duubatti garee Oromoota biyya alaa jiran humna jabeessitu kan Oromoo Diyaaspooraa Kappaasitii Biilding jedhanii hundeessan. Hojiin isaanii humna Oromoota biyya alaa jiranii jabeessu. Warra an marii sanarra dubbise keessa tokko Dr. Gullummaa Gammadaati. Daayirektar Koree Hawaasota Oromoo Ameerikaa Gamkaaba kan Noorz Ameerikaati. Hawaasi biyya alaa jiru siyaasa guddina dinagdee fi waan hedduu keessa qooda qabaachuun beekama. Kaakki Juufaa, kaakki Kuubaa faa, kaakki Armeeniyaa faa. Hawaasi tokko sila maal hojjechuu malee biyyatti maal hojjechuu danda'a? Bu'aa maal buusuu danda'a jennaan?
Waan baay'ee illee jechuu danda'a. Kan inni jechuu danda'u garuu yeroo gurmaa'ee dhudha. Yeroo yeroo baay'ee jabaataa deemudha. Akkuma beektu kan Oromoon daasporaa jiru kan inni ijaaramuu jalqabe kan inni bal'achuu jalqabe yeroo yartuu asitti waan ta'eef haaraa haa ta'uyyuu malee edda jalqabee kaasee muuxannoo adda addaa argachaa uf jajjabeessaa adeemaa wanta jiruufi gara fuulduraatti caalaa waan baay'ee jechuu danda'a. Daasporaa jiruttis haa ta'u biyya dhaloota isaattis immoo immoo deebi'ee karaa adda addaatiin qooda fudhachuu waan danda'u sanarratti muuxannoo gaarii argachaa jira. Gara fuulduraatti garuu guddina akka qabaatu baay'ee argaa jirra.
Mootummaan Itoophiyaa illee taanaan namni hedduun waan inni jedhu namni biyya alaa jiru biyyirra fagaatee waan jiruuf misoom biyyaa qubin qabu dhiphuu bal'inni biyyaa qubin qabu yoo biyyitee beelofti qubin qabu waan hedduun itti qulqulleeffatee qubin qabu jedha. Hagam isaan abdata namni biyyi jiru waan.
Abdachuu hin danda'a warri warri daasporaa jiru waa'ee biyya keessa jiru qabuun qabu jedhani wanta dogoggore natti fakkaata. Maaliifi karaa adda addaa waan inni baruu danda'u jira amma yeroo ammaa. Wanta ga'aa jirus wanta hojjetamaa jirus waan baay'ee hin dhaga'aa hin argaa homaa hin beekan warri daasporaa inni jedhu suni wanta dogoggoree natti fakkaata maaliif waan baay'ee beeku karaa miidiyaas wanta adda addaa argu hammam gargaaruu danda'u inni jedhu garuu baay'ee gargaaruu danda'u akka humna isaaniitti jechaadha humni isaanii yeroo guddataa adeemu immoo. caalaallee dabalanillee warra gargaaruu hin danda'u biyyaas haa ta'u walii isaaniis immoo diyaasporaa warri jiran.
Waa tokko yayyabuu jirtanii wanti yayyabame kun armaan duuba koreetti ijaartanii waan hojjettanii hin gargaarroo jettan maaliin gargaartan fakkeenyaaf nama keessumattuu raqeegii hiriirii Oromoo jalqabee kana jalqabdanii koree dhaabuu jirtammoo durumaanuu yaadammoo maaliin gargaartan hin gargaarroo?
Warri duraan dhaabbatanii yeroo baay'eedhaaf hojjechaa turani karaa adda addaa gargaarsa illee gochaa turani gargaarsisuunis waan baay'ee guddaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu Guruupiidhaan waan hojjetamullee haa ta'u gargaarsa kan godhaa jiran jiru warri kaan immoo haaraadha. Cimaa adeemullee malee yaadni kun duruma kaasee kan jirudha. Cimaa adeemaa jira jechuudha.
Luba Masgabuu Tuuchoon jedhama. Naasir Anwar Hamzaa jedhama.
Zannabach Gurmeessaan jedhama.
Luba Masgabuu Kanaadaa dhuftee Torontoo dhuftee. Isaanatti gaafatama waldaa kiristaanaa Oromoo addunyaati. Qooda amantii kiristaanaa dhiphuuf bal'ina keessatti. Qooda amantii kiristaanaa maali?
Qooda amantii kiristaanaa yeroo dhiphuutti saba sana biratti argamte yoo isaan karaa dinagdee rakkatan yoo isaan karaa siyaasaa rakkatan afaan isaanii taatee dubbattee fi haqi jiru dhugaan jiru bakka akka ga'u goote karaa hundumaatiin gargaartee dhaabuudha. Yoo bal'inni immoo ta'e yeroo bal'inaa immoo jabaadhaa jettee jabeessuudha. Akka abbaa akka haadha taatee wajjin hojjechuudha biyya tokko guddisuu keessatti.
Jettee dhiphuu bal'ina irratti maal hojjechaa jirtan? Guddinallee taanaan beelallee taanaan rakkoolee taanaan maal hojjechaa jirtan?
Amma nuyi akka addunyaatti chaaptarii chaaptarii qabna. Kanaadaan jira. Kan Kanaadaa dura taa'an anaadha. Kan Awuroopaas jira. Kan waliigalaa immoo jira. Amma horii akka waldaa kanatti walitti buufneerra. Isa walitti buufne kanammoo namoota dhukkubsatan, namoota rukutaman, namoota madaan rakkataa jiranii qaamaan waldaan jirtu geessee akka isheen gargaartuuf hojjechaa jirra jechuudha. Amma gaa'ilsuma kanayyuu gar tokkotti fiduudhaaf har'a as dhufne humna guddaa qabaata wal duukaa taa'anii jennee kanaaf egaa isa kanarratti karaa rakkina jiruun kana hojjenna. Karaa jiruun immoo karaa dogoggora ta'ee haqarraa ce'ee jiruun immoo mootummaa jiruttis dubbanne warra jirutti dubbanne lakkii nama jeesuun namatti darbuun hiikan ta'u jenne akka Ameerikaattis akka Kanaadaattis qaama jiru kan mootummaa laallatu kan dhaabbanni ijoo laallatu hundumaa bira geenye haasa'aa jirra yaada gaariis immoo argachaa jirra. Waaqayyoon immoo ni kadhanna hunduma keessatti waaqayyoon kadhanna namoota ilaalcha gaarii akka qabaatan yaada gaarii akka qabaatan kaayyoo tokko qabna akkamittiin namni jireenya nagaa qabu lafa waaqa namaa kennerra akka inni jiraatu barsiisuudha kadhachuudha keenya.
Oromummaan amma walitti.
Oromummaas walitti nu fide afaan keenya tokko aadaan keenya tokko isatu walitti fide tokko nu godhe.
Maqaan kiyya Naasir Anwar Hamzaan naan jedhani ani itti aanaa imaama Masjid Toofiqi akkasumatti itti aanaa Eksklusiiv Daayirektariti. Nuti akka nama musliimatti yeroo hundaa'u yeroo Oromoon rakkatu yeroo Oromoon waa mootummaadhaan gartee cunqurfamu ajjeefamu hidhaan hidhamu yeruma hundaa'u guyyaa jum'ataa torbaanitti gartee hawaasni walitti galu guyyaa jum'ataa hundaa ni kadhannaaf. baatii sadeen dabree kana keessatti inuma barumsi dabraa jiru sheekootiin teenya hundinuu wanni isin barsiisaa jirtu waa'ee biyya keenya wal hidhee ilaalchisee kana dubbachaa jirti. Amantiin teenya wanni isin irratti bu'urtee haqa gartee mirga ofii namni maaliif namni yoo mirga hin qabaanne yoo haqa hin qabaanne bakka itti sagadullee hin qabu beeki. Akka Oromootti masgida keenya keessatti illee wanni afaan Oromootiin yeroo hedduu masgidni yoo gartu afaan Arabaatiin waa barsiisan afaan Oromootiin waa barsiisna akka namni keenya gartee waa baabu kun ofiifuu guddinee danda'e maal jennaan afaan ofiitiin ati dandeessee amantii ofii barreeffachuun akkasumatti qubee afaan Oromoo barsiisuun sadarkaa guddaadha. bakka iddoo charchii fi bakka iddoo gartee rabbiin itti gabbaramu kana keessatti hawaasni uummata ofii wali qabee identitii ofii barsiisuudhaan kan keerraa'e kanaafuu hawaasni egaa waan guddatti jira mootummaa biyya keenyaa kan gavarnaraa meerota koongiresmaanii gartee yeroo amatatti koonfiraansii nuti goonu jira akka hawaasa islaamatti. Hogguu koonfiraansii goonuu kana seeneetara minisootaa yaamnaa Al Firaanklin fa'aadha. Al Firaanklin yeroo biyya dhaqeellee akkaataa agartee mootummaa keenya dhibbaatti godhee turellee dhufeellee riippoortiilee nu hannee ture kana mootummaa jaasoosaa. Soo kana hojjannaa nuti amantii qofaa miti nageenya yoo jiraate amantiilleen bakkaan gahuu dandeessi kana barsiisna gahaa nu guddaan.
Maqaan koo addee Zannabachuu Gurmeessaan jedhama. Marii har'aa kanarraa ammas hawaasa keenya akkuma waliigalatti uummata keenya walitti finnee. wal barsiisnee uummata keenya afaan hin qabne afaan ta'uu fi uummata keenya bira biyya keessatti madaa'aa jiran maal bira isin bira jirraas akkamitti isin qaqqabna akkamitti isin bira dhaabbanna dhaabbannu walumaa galatti irratti dubbannee afaan uummata keenya biyyaa ijoollee keenya bira dhaabbachuu keenya ibsuudhaan wal bira dhaabbannee waan nurraa eegamu. kanuma irraa barannee gara fuulduraattis akkasumatti itti fufna.
Nama ammaan kan dubbisuu jiru kun maanguddoo siyaatilee dhufee obbo Aadam Kabiiraati. Obbo Aadam siyaatilee dhufee naan jette namni biyya alaa jiru sila ummata akkamitti qarqaaruun misoomallee taanaan guddinallee taanaan koof bal'inna dhiphuuf bal'inna keessatti sila akkamitti qarqaaruu qabu saba ofii biyyuu.
Namni biyya alaa jiru jaaramee ummata biyya ofii jiru kan mirga abbaa biyyummaatiif falmatu gargaaruu qaba. akka koominitti ta'ee akka amantitti ta'ee akkuma fedhettu nama biyya fi keessa rakkatu biyya hunda keessatti gargaaruu qaba. Misooma dura abbaa biyyummaa abbaa mirgummaadhaa dura san keessan duudda duubatti misoomni ta'a jechuudha. Lafee fi lafti tokko namni lafa hin qabne samii tanarra mana hin jaaratu. Kanaaf yoo lafa san nama warra lafa san falmatuuf waan fedhan lubbuu ifiillee kennanii. nama ofii gargaaruudhaatiitu waan dansaadha. Akkasi rabbiilleen jaalata. Akkasi uummanilleen jaalata. Ka jaarsaalleen, ka dardaraalleen, ka durbaalleen, ka jaartiilleen, ka barataallee, ka wallaalallee dirqama mataa isaa abbaa biyyummaa warra falmatu san cinaa dhaabbatuudhaaf dirqama lammummaadhaan qabaan jaha. Kana gartee wanni gartee ilma namaa ka biyya alaa jiru kanaaf ani dhaamu. Diinaaf ulee ta'uu dhabu siira isii heddummeeffatu tokkummaa oromoodha dagaagsu kanaan oromoon bakka itti barbaachitu sana geeyti jeetiin kanaan oromoo dhaamaa jechuudha. Ummata isaa cinaa dhaabbatu qaba haadha duutu ilma duu intala duutu kana cinaa dhaabbatee dhiiga isaa sanfalmatu qabaan jedha. Ani akka jaarsa siyaasa akka Adam Kabiiratti kanaan dhaamaa jechuudha.